urumva radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera ku yo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko mubimenyereye buri cyumweru reka nongere mbahe ikaze amakuru yacu tuyahere mu burundi aho banki nkuru y'igihugu ivuga ko abacuruza amadevize batubahiriza ibiciro byashyizweho nayo bagiye gufatwa nk'abahungabanya umutekano w'igihugu bagahanwa n'amategeko nk'inkozi z'ikibi banki nkuru y'uburundi iranaburira abarundi n'abanyamahanga biha uburenganzira bwo kugura no kugurisha ibicuruzwa ku butaka bw'icyo gihugu bakoresha amadevize eroge wirikaneza arakomeza Ibanki nkuru ya Repubulika y'u Burundi BRB isigura ku itegeko rishasha rigenga urucuruzwa rw'amafaranga y'agaciro muri ico gihugu ritubahirizwa n'amazu akora urwo rudandazwa byashinzwe kwa 16 ukwezi kw'icenda uyu mwaka kuri uyu wa gatanu Prosper Ngendanganya umuyobozi ajejwe igenzura ry'amafaranga no kwirinda yuko ata agaciro yagarutse kuri tumwe mu tunenge iyo banki na bene ayo mazu baherutse kubonera hamwe hari mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura biribonekeza ko amashirahamwe agura akongera akagurisha amafaranga mvamakungu ashinga ibiciro atisunze ibiciro bisohorwa ku munsi ku munsi ni banki Repubulika y'u Burundi igitangaje nuko ivyo babirengako mu gihe ku bwinjiriro bwaho bakorera haba hamanitse ibiciro nk'uko bitegekanije ni banki nkuru y'igihugu amashyirahamwe agura akongera akagurisha amafaranga mvamakungu hakoresha nk'uko bikwiye ubuhinga bwo gutunganya ibikorwa byayo ariyo logiciel burex butangwa ni banki repubulika y'u Burundi haracibonekeza abagura bakongera bakagurisha amafaranga mvamakungu batabiherewe uburenganzira na banki repubulika y'u Burundi ariko amashyirahamwe agura akongera akagurisha amafaranga mvamakungu ntaco ariko arafasha mu gutunga urutoke abo bantu kugira urwo rudandazwa rutemewe n'amategeko rurandurwe n'imizi bwana ngendanganya yanavuze ibihano birindiriye abadakurikiza itegeko rya BRB yemeza ko ubu bagiye gufatwa nk'abahungabanya umutekano bakongera bagahanishwa ibihano bisa n'ibihabwa abagizi ba nabi ubuyobozi bw'ibanki repubulika y'u Burundi bwarerekanye neza ko ayo mashirahamwe akurikije ibiciro bifatiye ku mategeko mashasha atagahombo na gato ahubwo ko yunguka kurusha imbere ko ingingo shasha zifatwa kandi abatayubahiriza baba bariko barahungabanya umutekano kuri iyo mvu ishirahamwe rizosubira gufatwa ririko riragura canke riragurisha amafaranga mvamakungu ku biciro bitandukanye n'ivyashinzwe ni banki ya Repubulika y'u Burundi rizofatwa n'inzego zibijejwe nk'umwansi w'igihugu hanyuma rihanwe hisunzwe igitabo mpanavyaha c'u Burundi ariyo code penal amashirahamwe atariko arakoresha bwa buhinga bwo gutunganya ibikorwa vyayo butangwa na banki ya Repubulika y'u Burundi ariyo Burex agiye gufatirwa ingingo mu maguru masha abenegihugu bagura canke bakagurisha amafaranga mvamakungu mu mashirahamwe abirekuriwe bategerezwa gusaba kandi bakaronswa urupapuro ruciye mu mashini rwerekana neza ibijanye n'ubwo buguzi haribukijwe ko haba ku barundi canke ku banyamahanga bose kizira kikaziririzwa kugura canke kugurisha ibidandazwa mu burundi hakoreshejwe amafaranga mvamakungu uwuzofatwa azohanwa hisunzwe amategeko y'u Burundi itegeko rishasha ry'ibanki nkuru ya repubulika y'u Burundi rivuga ko amazu adandaza amafaranga y'agaciro atemere we kuja hejuru y'ibice cumi na bitanu vy'inyungu ibindi bishasha ni uko ingenzi zinjira canke zisohoka uburundi zifise amafaranga angana n'ayarenga ibihumbi icumi vy'amadolari y'abanyamerika canke ibihumbi amajana abiri vy'amafaranga y'amarundi zitegerezwa kubimenyesha ibiro bijejwe amakori haraheze amezi atari make havugwa ubukene bw'amafaranga y'agaciro mu burundi na cane cane amadolari y'abanyamerika abategetsi batari bake basiguye ko abaduza amafaranga y'agaciro bagatuma abura canke azimba rwose bari mu murongo w'abansi b'igihugu bashaka kwerekana ko atakigenda mu burundi kandi ibintu biriko birayangara mbere abavunjayi barenga mirongo itatu baratawe muri yompi n'igipolisi hamwe n'iperereza mu kwezi kw'icenda hagati uwutwara ishirahamwe ry'abacuruza amafaranga y'agaciro ntacarashikiriza kuri ibi bitangazwa na brb ariko mu minsi iheze mu manama atandukanye n'inzego z'igihugu we na bagenzi we bamenyesheje kuri itegeko rishasha ry'ibanki nkuru ribatuma bakora bahomba eroge neza ijwi rya amerika amezi atatu arashize ben rutabana umwe mu bayobozi bakuru b'ishyaka rnc ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda aburiwe irengero mushiki we adeline rwigara yahaye ikiganiro cyihariye ijwi rya amerika avugana n'umunyamakuru venuste nshimiyimana amubwira ko azi abafite musaza we ni ubwa mbere adeline rwigara yagize icyo abwira itangazamakuru ku ibura rya musaza we kuva yaburirwa irengero
madamu adeline rwigara ndabashuhuje murakaza neza ku ijwi ry'amerika
ndabashuhuje namwe murakoze imana ibaha umugisha ndashimye hashize amezi arenga abiri kuva musaza wanyu ben rutabana aburiwe irengero Ah, niba nibuka neza aheruka kuvugana n'umudamu we eh, diane rutabana ku itariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka none hari amakuru ye mwaba mufite amakuru ye ntayo mfite amakuru mfite nayo ko nzi ko kubwiye gufashwa n'imana ari muzima ko tuzamubona ariko mu by'umubiri ntayo mfite none se ayo makuru wizeye yakubwira ko ashobora kuba ari muzima uyakura he nyakura kuko eh, icya mbere ni imana nizeye icya kabiri abayobozi ba renise bazi neza yuko tuzi ko aribo bamufite ubwo rero bari responsable y'ubuzima bwe barabushinzwe bagomba kumutwereka nta cyabuza ko yaba ariho kuko mfite ibihamya kuko navuganye nabo bigitangira nandikiranye nabo none se uvugana nabo eh, bakubwiye ngo iki ku itariki ya kabiri cyangwa ya gatatu z'ukwezi kwa cumi nandikiye nashakishije nomero ya kayumba nyamwasa nk'umukuru w'ishyaka umuvandimwe wanjye benjamin rutabana arimo eh, ndarimubaza ntihashize ukwezi tumubuze ndetse umuryango wari utarandika rwa rwandiko ntihashize ubwe- u- u- ukwezi tumubuze nti mbese ari hehe kuko ubwo nari nabonye amakuru aturuka impande zose y'uko eh, baba bazi aho ari abantu bambwiraga byinshi ariko bifatika nawe uwo muyobozi w'iryo shyaka kayumba nyamwasa ambwira ko nabo bahangayitse ko batahazi Eh, ariko guhangayika kwabo ko ntako nabonye kuko ntabwo yongeye kumvugisha ntabwo nta muntu wo mu muryango yigeze atelefona ngo bigaragare ko bimubabaje uretse uwo kayumba nyamwasa nta wundi muntu wo mu ishyaka rya rnc wigeze ah, bahamagara aguhamagara wowe ngo aguhumurize yakubwira ati nza aho ari navuganye nawe cyangwa se nzamukwereka usibye no kumpamagara nta- ntawampamagaye n- usibye nanjye n'abavandimwe banjye bari mu bihugu byo hanze n'umuryango we bwite umufasha we n'abana be nta wigeze abavugisha muri bo ahubwo ibiramambu umwe muri abo bayobozi umudamu witwa charlotte mukankusi hari umuntu yatumye umuntu de confiance donc umuntu wizewe kuri we amu- amutuma ngo nibambwire ngo singire ubwoba ngo nshatse ngo bazamuha tukavugana ngo si- ntitugire ubwoba rwose ngo barabaza aho ari Eh, ndavuga nti bakaba bazi aho ari umufasha we akaba ataramuvugisha abavandimwe be tukaba tutaramuvugisha abana be ibyo bintu bishoboka bite ubwo nibwo rero nabatumyeho bose nashakishije nomero zabo ndababwira nti amaraso y'umuvandimwe wanjye agize icyaba benjamin rutabana muzayabazwa Eh, hagati aho rero numvise ko ngo baba bari mu bintu by'iperereza ba- eh, ariko ni ikinamico barimo kuko nta na telefone yo guhumuriza kuri jye cyane cyane ku mufasha we n'abana be ku bavandimwe bacu bandi bari hanze ku nshuti ze zimwegereye ntaki nta buzima bw'umuntu bababaye bu- mu- uko bigaragara gahunda nibo bayikoze rwose ntabwo ibyo mbishidikanyaho madamu adeline rwigara ndabashimiye cyane kuza ku ijwi ry'amerika Eh, murakoze cyane imana ibaha umugisha mesheje ni imana murakoze urakoze venuste nshimiyimana dushimire na willy eloge kaneza watubwiye inkuru yo mu burundi ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda mu kiganiro ejo cy'uyu munsi abakunzi bacu tugiye kubaganiriza ku burenganzira bwo guhitamo uwo muzabana aho usanga bamwe mu rubyiruko bahatirwa n'imiryango ndetse n'ababyeyi gushakana nabo batihitiyemo muri iki kiganiro turarebera hamwe ingaruka zigera ku miryango yabanye muri ubu buryo dushishikariza ababyeyi guha abana babo uburenganzira bwo kubana n'abo bakunze ndetse bihitiyemo mu rwanda rwo hambere hariho umuco w'uko ababyeyi aribo barambagiriza umusore uwese w'umusore yabaga yashimye akaba ari umuhungu warongora cyangwa se akaba abandi bitwaga baranga barangaga abakobwa beza kandi b'imico myiza igihe umukobwa baramufataga bakamushyira umugabo atazi kandi nta burenganzira yabaga afite bwo kumuhakana mbese umusore n'umukobwa nta ruhare na ruto bagiraga mu mibanire yabo nyamara uko iminsi yagiye isimburana ibihugu bitandukanye byagiye bibona ko uburenganzira bwa muntu buhahonyorerwa hiyemezwa gushyirwaho amategeko agenga gushyingirwa ahuzwa n'uburenganzira bwa muntu nubwo bimeze gutyo haracyari tumwe mu turere two mu rwanda aho usanga ababyeyi bahatira abana babo kubana nabo batihitiyemo muri iki kiganiro turaza kumva icyo bamwe mu baturage bo mu karere ka rusizi bavuga kuri iyi ngingo turaza kandi kumva umwe mu bagabo batuye muri aka karere ka rusizi nka kamwe mu turere dukunze kurangwamo iki kibazo atubwira uburyo yari agiye kubuzwa n'ababyeyi be kubana n'uwo yakundaga nyamara akabana nabo batabishaka na n'ubu akaba nta n'umwe mu babyeyi be uramuvugisha muri iki kiganiro kandi nikore turaza kumva ubundi buhamya bw'umugore wo mu karere ka nyaruguru ubujijwe kubana n'umusore bari bakundaga imyaka itanu agahatirwa kubana n'ababyeyi bamuhitiyemo ngo nuko ari umukire ku musozi w'iki kiganiro turaza kumva umwe mu banyamategeko adusobanurira icyo amategeko avuga ku babuza abandi uburenganzira bwo gushakana n'abo bihitiyemo ese mwe mukurikiye ikiganiro ejo mubona ari iki gituma hari imwe mu miryango ihatira abana bayo kubana nabo batihitiyemo mu kiganiro ejo ntabwo twiharira ijambo namwe muduteze amatwi mushobora kudusangiza ibitekerezo byanyu ingero cyangwa inyunganizi bamwe twandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri nimero yacu ya watsapu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe mwadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth echo mu ijambo rimwe
nikore mbere yuko dukomeza n'ikiganiro cy'uyu munsi reka tubanze twakire mugenzi wacu w'icyeza kirisitera atugezeho bimwe mu bitekerezo abakunzi bacu baba baratugejejeho mu biganiro byatambutse byibanda ku burenganzira bwa muntu
bagenzi banjye barakoze kumpa ikaze rero nk'uko mumaze kubimenyera rimwe mu kwezi tubagezeho ikiganiro ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu ubutumwa ngiye kugarukaho nubwo mwadusangije ku kiganiro cyatambutse cyagarukaga ku burenganzira bw'umwana mu guhitamo ibyo aziga mu mashuri yisumbuye aha twaribazaga tute se mubona ari izihe ngaruka zishobora kugera ku mwana mu gihe ahitiwemo ibyo kwiga n'ababyeyi dore ibitekerezo mwadusangije bakunze b'ikiganiriro dusaba imana devota uherereye mu karere ka kicukiro yagize ati kuri iyo ngingo ababyeyi bakagombye kubanza gukurikirana umwana akiri muto bakamufasha kureba icyo akunda n'icyo ashoboye ikindi iyo umwana akuze niwe wagafasha iya mbere kumenya n'icyo ashoboye kandi akunze ubundi ababyeyi bakabimushyigikiramo iridefonse uherereye mu karere ka gatsibo avuga ko umubyeyi yagakwiriye guhitiramo umwana kuko ari buzi icyamugirira umumaro kuko hari n'igihe umunyeshuri ahitamo ashingiye ku kigare asoza atanga inama ku banyeshuri avuga ko bagakwiriye guhitamo ibyo baziga bashingiye ku biri ku isoko ry'umurimo jean dodier uri mu karere ka rurindo yagize ati mbona nta ngaruka zagera ku mwana mu gihe ahitiwemo kuko ababyeyi baba basobanukiwe kandi ikindi byaba byiza ababyeyi bagiye baganira n'abana babo bakabyemeranyaho kugira ngo hatavuka amakimbirane nawe udukurikiye nakubwira ko ushobora kugira uruhare mu kiganiro udusangiza ubutumwa aho wakwifashisha nimero ya telefone igendanwa ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe cyangwa se kuri zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri wadusanga ku mbuga nkoranyambaga nka whatsapp aho wakwifashisha nimero navuze haruguru ya mtn no kuri facebook na instagram aho mujya hashakirwa mukandikamo ejo youth echo mu magambo arambuye dukomeza n'ubutumwa bwa none adelfina we avuga ko nta mubyeyi ukwiriye gushyira edikasiyo mu biganza by'umwana ati kuko abana baratandukanye byaterwa n'uwo mwana uko ameze uw'umuremyi alexis avuga ko abana bakagombye kwihitiramo ibyo baziga bumva bashoboye ati kuko iyo ubwiye umwana kwiga ibyo wowe nk'umubyeyi ushaka umwana abyiga yumva ari nk'umuzigo kurenza uko yumva ko byazamugirira akamaro mu buzima bwe reka miniraha bagenzi banjye bakomeze n'ikiganiro naho ubutumwa mukomeze mubwohereze turakomeza tubwakire
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo urakoze cyane kirisitera kongera kudusubiza umwanya w'ijambo no kubw'ibitekerezo wakusanyije reka noneho dutangirire ikiganiro mu karere ka rusizi aho bamwe mu baturage bo mu murenge wa gihundwe mu kagari ka burunga badusangije ibitekerezo bitandukanye ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi reka tubumve turagaruka mu kanya tuvuge nk'umukobwa ashobora kuba aturuka mu muryango ukize umusore aturuka mu muryango ukennye ariko mu icyo gihe iwabo umukobwa bifuza yuko mu- bagira umukwe ufite amafaranga akenshi njye mbona biterwa nu- n'imyumvire mibi hakwita myiza y'ababyeyi hari igihe urugo ruba rufite ubushobozi habonekamo umwana w'umukobwa akaba yakundana n'umwana w'umusore wo mu rugo rukennye ruciriritse abo babyeyi bakumva ko uwo musore atababera umukwe Eh, nanone kandi mbona biterwa hari n'abantu bagifite ku mitima yabo ibintu bijyanye nimba nabyita ingengabitekerezo nubwo ataba bitungura ku munwa ariko ku mutima bimurimo ubwoko ndavuga ubwoko akavuga umwana wanjye ntiyarongorwa mu bwoko buriya ntabwo byanshimisha mu byo mbona hagati y'imiryango yombi hari ababa bashingiye wenda ku butunzi bw'umwe wenda iwabo n'umusore ari abakera avuga ati kugira ngo natwe batuzamure ni uko turi bubahe umukobwa wacu wenda ugasanga n'uwo mukobwa batarakundanye ariko kubera ko imiryango nyine yabigiyemo ugasanga nyine babanye ku gahato bikaba ngombwa ko baba mu rugo rutishimye hari ikintu nacyo kigendanye n'amateka yabaye muri iki gihugu cyacu aho usanga hari abantu basa nk'aho bakiri ku ishyiga bafite imyumvire n'imitekerereze y'uko batajya gushaka cyangwa se batashyira umukobwa cyangwa umuhungu wabo mu wundi muryango badahuje wenda ubwoko hari abakifite iyo myumvire n'ibyo bitekerezo bimeze bityo wenda hari igihe umukobwa aba aturuka mu rugo wenda rw'abarokore wenda papa ari pasiteri umusore akaba wenda ari nk'umusilamu iwabo bakabona batahindura bityo nyine wenda umukobwa ashaka kujya ku musore bitewe n'uko bakundanye ariko hagati y'ubwumvikane bw'ababyeyi ntibabyemeranyweho icya mbere hari imiryango mu by'ukuri iba ifite igitsure gikomeye ku bana babo
aba baturage turabashimiye cyane ku bw'ibitekerezo batanze aho abenshi bagarutse ku bukungu kudahuza amadini ndetse na bamwe mu baturage bakifitemo irondakoko rishingiye ahanini ku mateka abaye mu rwanda mu mahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu mu ngingo ya cumi na gatandatu ivuga ko umukobwa n'umusore bagejeje imyaka yo gushyingirwa yemewe n'amategeko mu bihugu bavukamo bemerewe gushyingirwa n'abo bihitiyemo hadashingiwe ku idini ubwenegihugu cyangwa ubwoko kandi bakagira umuryango igihe cyose babyifuza nubwo amategeko arengera ubwisanzure bwo kwihitiramo uwo mubana nk'umugabo n'umugore hari kera bamwe mu babyeyi bagihitiraho abana babo abo bazabana ibyo benshi bita gushaka indonke urugero ni umubyeyi w'imyaka mirongo itatu n'irindwi umaze imyaka icumi yubatse utarifuje ko umwirondoro we ushyirwa hanze atuye mu karere ka nyaruguru ni mu murenge wa ruramba avuga ko yahatuwe n'ababyeyi be kureka umusore wamaze imyaka itanu bakundana abwirwa ko ari umukene maze bakamushyingira uwo bashaka ngo nuko ari umukire ni kuri mikoro ya mugenzi wacu marie claire singizwe nashyingiwe nari mfite uwo twakundanaga mbonye nta kundi nabigenza mpfa kugenda ku bw'ababyeyi ariko mu by'ukuri nubwo namusanze mba ndeba tutabanye neza tuba dushwana kenshi akanyibutsa byinshi nkumva simukunze nkanicuza cyane ariko nta kundi nabonaga nabigenza ndumva ari inzira ndende wanyuzemo muri urwo rukundo rwawe bikarangira utanabanye n'uwo wakundaga ese ibyo ngibyo byose ni izihe ngaruka byakugezeho ingaruka byangizeho ni uko haba hari abenshi bavuze ko mu by'ukuri nsanze uwo mugabo ku bw'imitungo afite mbese nanze wa wundi kubwo ari umukene ariko mu by'ukuri ntanjye ntabwo byari njyewe byari ababyeyi byaturutse ku babyeyi banjye kuko bo- bo babonaga ko ari umukene ngo ntacyo afite ngo yazamfata nabi ubwo rero bahitamo ngo kumuha uwo nguwo ariko mu by'ukuri mba ndeba nabwo nubwo nagiye mu mitungo ariko ntayibayemo neza mba ndeba nta n'ikimariye Mm, uragira uti ubu ubona nta kikumariye kuki ubona nta kikumariye kandi uvuga ko ihari impamvu mba ndeba nta kimariye nuko mba nyibayemo nishimye nananezerewe ku bwanjye mba ndeba mba ndutwa n'umugore ushobora kujya guca inshuro akaza akayirya yumva yishimye anameze neza nk'iyo dushwanye tugatongana bambwira ngo ntabwo na n'uyu isaha ndamukunda kandi urumva imyaka tumaranye iragera muri icumi uwo wa mbere nawe nakundaga twamaranye igihe kirekire ntabwo nzi ko kumvamo byankundira mwari mumaranye imyaka ingahe mukundana twari tumaranye imyaka itanu urumva ko nayo atari mikeya abaturanyi inshuti zawe babyakiriye bate umaze gutandukana n'uwo wakundaga ugashaka uwo ababyeyi bawe bagutegekaga gushaka nyine muri iyo myaka itanu urumva nkundana n'uwo wa mbere benshi bari babizi bazi ko nzabana nawe ubwo rero bamaze kubona ko tutabanye inshuti zanjye z'abakobwa zarababaye ndetse n'abandi bari batwishimiye barababara ariko nyine urabizi ntago wapfa kurenga ku itegeko ry'ababyeyi kuko bashobora kuguca mu muryango nabwo ugasanga ntago bibaye byiza nziza ubwo rero nahisemo kugenda ndabana ubwo nyine nta kundi nshimisha ababyeyi ariko ngewe ku bwanjye mba numva bitameze neza uwo mwakundanaga yabyakiriye ate ese yabyitwayemo ate mu by'ukuri uwo twakundanaga akimara kubona ko tutakibanye yarababaye cyane ariko nyine yamaze kubyakira ku buryo nawe yabashije kuba yashaka undi mugore nyuma yanjye Mm, turagana ku musozo agira ijambo rimwe ubwira umubyeyi wawe ukiriho ndetse n'abandi babyeyi muri rusange bagihatira abana babo gushaka nubwo umubyeyi wanjye agerageza kunyumvisha ko ibyo yakoze byari bikwiye kandi byakagombye kubaho ariko nyine inama nabwira abandi basigaye ni uko bareka abana mu gihe bumvikanye bagahitamo abo bashaka bakabana kuko nibyo bibaha umunezero n'ibyishimo reka twongere tunyarukire mu karere ka rusizi aho dusanga ubuhamya bw'umugabo wari ugiye kubuzwa uburenganzira bwo kubana n'uwo yakunze nikore uwiringiyimana Gideon atuye mu karere ka rusizi mu murenge wa gihundwe ni umugabo washakanye n'umugore we imiryango itabishaka bitewe n'uko umugore yari afite abana bane
wadusogongeje ku nkuru y'urukundo rwawe n'umudamu wawe muri kubana uyu munsi gusa imiryango yaje kubyitambikamo watubwiraho gatoya ukuntu byagenze Eh, uratangira utwibwira yitwa Uwiringiyimana Gidiyoni umugore nazanye nge yarabyaye afite abana bane tugeze ngo dushyingirwe umubyeyi ati ntabwo nakemera yuko mushobora gushyingirwa impamvu ni iyi atanga intuza yo kuvuga yuko akennye burya batananshakira n'inkwano yo kugira ngo bigire ku buryo nge nashyingiwe ni ukuri natanze mfite magana abiri na mirongo itanu mpererwa n'abantu batatu bonyine maze gushyingirwa imbu- mu gihe cyo gushyingirwa kugeza na n'ubu ari iwacu ntibakandagira mu rugo ari bashiki banjye ntibakandagira kandi n'injye muhungu njyenyine utekereza ko byaba biterwa n'iki njyewe nabonaga ikigaragara ari uko mu muryango bakennye ikindi bavuga ngo umudamu arakuze sinakagombye kumushaka kugeza na n'ubu ngubu nuko mbayeho mu isambu isambu ya data ntabwo nayikandagiramo ntibayinkandagizamo cyangwa iya mama yewe n'ibyo bagurishije babigurisha ubu ku burenganzira ntabwo bakigera bambwira kuko njyewe naraciwe simbara Eh, ese we n'umugore wawe mwaba mwarasezeranye byemewe n'amategeko uyu munsi ubona mubanye gute twarasezeranye byemewe n'amategeko tunashyingirwa byemewe n'amategeko mu itorero turabanye nta kibazo ndetse n'abana biwe bose bari mu rugo nta kibazo none ni iki utekereza ko cyaba kibyihishe inyuma ikibyihishe inyuma ni uko nyine iyo umuntu ko nkennye ndi umukene ntacyo nshobora kuvuga na kimwe noneho bituma rero ngo nzanye umudamu ukuze wabyaye ngo kane sinakagombye kumuzana kuva icyo gihe mama ashobora no kumara n'umwaka atari yavugana nanjye ni izihe ngaruka ubona zigera ku muryango wawe bitewe n- n'uko uyu munsi batishimiye urugo rwawe ku ngaruka bingiraho kugeza na n'ubu ngubu ntuye ahantu mu kibanza ari abo bana ubu mbyaye gatanu kurya ni ukuvunika kugira ngo babeho kandi dufite isambu ya data
Gideon ati natanze ubutumire magana abiri mirongo itanu ntwererwa n'abantu batanu gusa kandi na n'ubu yaba bashiki banjye cyangwa ababyeyi banjye nta n'umwe uransura mu muco nyarwanda zimwe mu nshingano z'ababyeyi harimo no kureberera abana babo babyaye hambere aha habagaho uwitwa umuranga wafashaga kuba yahuza umuryango w'umusore n'uw'umukobwa nuko bagashyingira kuri ubu nta baranga bakibaho bamwe mu babyeyi bafata iya mbere mu kuba bahitiramo abana babo babana bitewe n'ubukire bafite ubucuti bafitanye nk'imiryango ndetse n'ibindi twagane n'umunyamategeko atubwira icyo itegeko ribivugaho
Ndi kumwe n'umwe mu banyamategeko Maître Dusabimana Vedaste yize amategeko mu mashuri yisumbuye ndetse no muri kaminuza kuri ubu ni umuhesha w'inkiko w'umwuga aratangira atubwira icyo amategeko avuga ku mubyeyi uhitiramo umwana we uwo bashakana amategeko y'u rwanda rero nta ngingo nyirizina navuga ihakana ivuga ko bibujijwe itegeko nimero mirongo itanu n'icyenda ryo ku wa cumi z'ukwa cyenda bibiri n'umunani ha- mu ngingo yayo ya cumi na gatandatu ndavuga ngo ibihugu byose bi- bishyize umukono kuri aya masezerano bizafata ingamba zishoboka kugira ngo z- bikureho ivangura iryo ari ryo ryose rikorerwa abagore mu bibazo byose bijyanye na mariage n'umuryango noneho ku mu gaka kayo ka mbere havuga ngo uburenganzira bumwe mu kujya mu- mu mu byerekeranye ishyingirwa yuko hari uburenganzira umukobwa n'umuhungu kugira ngo binjire mu ishyingiranwa ku bushake bwabo bwite ese haba hari igihano giteganyirijwe urenga kuri iri tegeko amategeko hano avuga ko nta tegeko nta gihano hari ibyo bita erema eshatu kuba hari igikorwa cyakozwe kuba umuntu yabikoze mu bushake bwe itegeko ribiteganya gishobora kuba ari igikorwa nyine umuntu abona kidakwira ariko kidateganywa n'itegeko keretse muri icyo gihe bamupusa kugira ngo shaka runaka cyangwa turamwanze agakorerwa ibyo twakwita guhozwa ku nkeke baramwirukanye mu rugo wenda hari n'ubundi burenganzira bamuvukije itegeko rikaba ryahana izo komporutema zakurikiranye n'uko kumushaka kumuhitiramo kuri ubu mwaba mwakira kese zingana iki ku bijyanye n'ababyeyi bahitiramo abana babo uwo bashakana ntabwo nakubwira ngo muri sosiyete nyarwanda ntibihari birahari hari kesi imwe y'umukobwa yaje ahunze se na nyina yaturukaga mu karere ka nyamagabe aza ahunze se na nyina bashakaga kumushyingira umusore umusore ariko umusore badahuje ukwemera uwo mukobwa yamaze amezi atatu atari iwabo yarahunze wavugisha na nyina ngo muganire ukumva nyine arakuka inabati uwo mwana yarananiye yagize ate wumva ko nyine ari ikibazo umwana yagiriwe ihohoterwa yaje gusubizwa mu rugo bigiye mu nzego zihagarariye abagore izo kese zirari ni inama ki mwagira ababyeyi bagihitiramo abana babo bashakana nkeka ko ibibazo muri iyi minsi bihari bya divorce bimwe na bimwe byaterwa no kuba umuntu yarabanye n'umuntu abihatiwe aba bana bagomba kugirana ibibazo byashoboka ariko iyo yibutse yuko n'ubundi yamujeho atamukunda hari undi yakundaga mu muri we ahita yumva n'ubundi atari ahantu yagakwiye kuba ari kubabarira umuntu udakunda biragoye ariko kubabarira uwo ukunda biroroshye
arakoze cyane umunyamategeko vedaste aho agira ati mu gihe cyo gushinga urugo nk'umubyeyi umwana wamugira inama ariko umwanzuro wa nyuma ukaba uwe ndakwibutsa ko iyi radiyo ijwi ry'amerika ukomeje gutega amatwi ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm aho turi umwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa n'umuryango ejo hiti eko hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari nikore wakongera kwibutsa abakunzi bacu icyo turi kuganiraho mu kiganiro ejo cy'uyu munsi mu kiganiro cy'uyu munsi turi kuganira ku burenganzira bwo guhitamo muzabana aho usanga bamwe mu rubyiruko bahatirwa n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi gushyingirwa n'abo batihitiyemo turi kurebera hamwe ingaruka zigera ku muryango ubana utarakundanye dushishikariza ababyeyi guha abana babo uburenganzira bwo kubana n'abo bakunze kandi bihitiyemo ese wowe ukuri iki kiganiro ejo muri aka kanya ubona ari iki gituma hari imwe mu miryango igihatira abana babo kubana nabo batihitiyemo wadusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi utwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri nimero yacu ya watsapu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe mwadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth eco mu ijambo rimwe reka dusabe mizero kirisipe uri ku buhanga bw'ibyuma tuzamura indirimbo turagaruka dukomeza n'ikiganiro mu kanya twumva ibitekerezo mwamaze kutugezaho kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo turagana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi aho twaganiraga ku burenganzira bwo guhitamo muzabana aho usanga hari rumwe mu rubyiruko rukibuzwa ubwo burenganzira dushishikariza ababyeyi guha abana uburenganzira bwo kubana n'abo bakunze kandi bihitiyemo twumvise ibitekerezo bya bamwe mu baturage bo mu karere ka rusizi aho abenshi bavuga ko biterwa n'imyumvire yo gushaka ubukire kudahuza amadini ndetse n'amoko twumvise kandi ubuhamya bw'umugabo wo mu karere ka rusizi wabanye n'umugore umuryango we utashakaga ntibamutahire ubukwe na n'ubu akaba nta n'umwe wo mu muryango we wari wagera iwe twumvise kandi umugore wo mu karere ka nyaruguru wabujijwe kubana n'umugabo bari bakundanye imyaka itanu akabana n'ababyeyi be bamuhitiyemo bashingiye ku bukire na n'ubu amakimbirane akaba ahora mu rugo rwabo ku musozi w'iki kiganiro twumvise metere dusabimana vedaste agira inama ababyeyi guha abana babo uburenganzira bwo kwifatira umwanzuro w'uwo bazabana nawe wari uduteze amatwi muri iki kiganiro ushobora kudusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi ubinyujije kuri telefone igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na rimwe iyi nimero kandi ushobora kuyikoresha utwandikiraho ubutumwa bugufi kuri watsapu wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth eco mu ijambo rimwe turabashimiye cyane kuba mwabanye natwe mu kiganiro cy'uyu munsi iki kiganiro cyari gihagarawe na nijyana roje mizero kirisipe yari ku buhanga bw'ibyuma naho njye mwumvaga kuri mikoro nitwa jemye muhawe nayo nari mfatanyije na mugenzi wanjye niko gira neza mukomeze munogerwe na gahunda za radiyo ijwi rya amerika ikiganiro ejo naho ubutaha
azafata neza ese arakubaha azakuba wapi ukora
inshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze isa kumi n'ebyiri murakurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru fatu alimasi karara niwe wegeranije ibi biganiro naho jye mwumvaga kuri mikoro ndi Jeffrey mutagoma